iri mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kaze mwese mu kiganiro murisanga c'uyu munsi ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe tubashikiriza ikiganiro kiraba hanini ubuzima ibibazo amagara ibikorwa n'iterambere ry'umukenyezi cyangwa umwigeme muri kumwe na oriane tanga ishaka ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro c'uyu munsi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ishirahamwe BYW Burundian Youth Worldwide rihurikiyemo urwaruka rw'abarundi baba mu mahanga no mu Burundi baheruka kurangura igikorwa cyo gufasha kubaka ishure shingiro riri mu misozi iri haruguru y'igisagara ca Bujumbura aho bita Bujumbura Rural riri neza na neza muri komine Isare muri zone Nyambuye iki gikorwa kikaba kibaye kimwe mu bikorwa bitari bike byibonekeza muri iki gihe bikaba bigirwa n'abarundi b'ugwaruka baba mu mahanga bifatanyije n'abari mu gihugu hagati iki gikorwa kiyobowe na dalila nimpagaritse umuyobozi w'iryo shirahamwe burundian youth worldwide byw mu mfunyapfunyo uno munsi rero twamutumiye kugira twiganire uko igikorwa nk'iki cyo kwifatanya n'abarundi baba mu mahanga kigenda uburyo bujamwo n'ibindi byinshi bijanye n'ibisabwa kugira abakiri bato bafashe mu iterambere ry'igihugu cabibarutse twatumiye kandi umushingantahe lambert ndabazaniye umwigisha kuri iryo shure shingiro ryitwa ekofondagano nawe nyene atubwire ico bungutse kuri ako kigoro kariko karakogwa n'urwaruka rw'abarundi bari hirya no hino ku isi kaze mwese rero mu kiganiro c'uyu munsi reka twakire abatumire bacu dalila nimpagaritse ikaze neza mu kiganiro murakoze cyane oriyane itanga ishaka ndanezerewe kuba mwantumiye yego umushingantahe ndabazaniye ndabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga c'uyu munsi
murakoze cyane kuduha ikaze yanezerewe na jewe kubona amatumire muri kino kiganiro mbere y'uko tuja mu kiganiro nyezina reka twumve inkuru yashoboye ku- kwegeranywa aho iri shirahamwe byw ryashoboye kugendera iri shirahamwe iri shure ekofondagano mu mwaka uheze mu kwezi kwa cumi
The choice of this elementary school of Dagano came about uh, when we realized uh, the need for a better infrastructure for every school. Uh, when you look at this school, you will realize for yourself that um, it's in urgent need uh, for to be improved so that children can learn in good condition.
Eh, ishure ryacu eh, kopo ndagano eh, ryubatswe hano kuri uno musozi eh, wa nyambuye rugasimbiri ndagano kubera yuko twabonye ko hariho ingorane eh, z'ingendo ndende abanyeshure ba hano hafi eh, bafata ingendo bagenda kwiga eh, ku ishure ritoyi ryo mu nyambuye abandi bakaja eh, ku ishure ritoyi ryo mw'iremba abandi nabo bakaja mu gisagara eh, ku- kurondera y'amashure kubwa rero urugendo rwari rurerure eh, ku buryo abanyeshure baruha bikabagora n'ukuntu biga
jewe natanguye niga hariya ruguru hambera kure vyarangora gushika ku ishure cane cane imvura yaguye wasanga ari ahantu hanyerera hagoye kugenda
twashika ugasanga dushitse twacerewe tugashikira mu bihano nicyo gituma baciye bigira inama y'uko oh, bubakwa muri ivyo bikorwa rusangi biyumvira kubaka iri shure hama rero abavyeyi eh, abenegihugu barakoze ivyo bashoboye uh, ari ivyo bikoresho uh, basanzwe bifitiye hano bashobora kuyironderera kwegeranya aha ndavuga amabuye uh, nkavuga amagravye nkavuga umusenyi nkavuga n'amatafari
bwa mbere ishure ryubatswe eh, ryatanguye kubakwa mu bihumbi bibiri eh, n'indwi ryubakwa mu buryo eh, buciye bugufi bakoresheje eh, amatafari ajya manini manini adahiye bafya- bafyatura eh, abavyeyi rero bayishaturiye hama mu nyuma iryo shure riranasamburwa kubera yuko ryari ryubatswe mu buryo budakomeye mu bikoresho bitari dirabe Burundian Youth Worldwide is a platform that brings together Burundian youth um, who live across the continent of Africa and all over the world, who are working in associations, who have got different uh, initiatives and projects, uh, as well as individuals uh, who are successful in their own field of studies, careers, and uh, skills, talents, you name it. Yes, that's who we are.
ishuri rirajya rirahura n'ingorane zo kuguruka twasaba yuko abagira neza bojo bararifata mu mugongo natwe tugakorera heza tugakorera mu ishuri imeze neza n'abana bacu bakigira ahameze neza bagakurikirana ishuri
The objectives of Burundian Youth Worldwide um, is to be able to network amongst ourselves and um, have projects together to uplift our local communities.
Eh, tumaze kubaka ibirasi indwi biriho bigaragara abanyeshuri bakoreramo mugabo eh, kubera yuko tugeze mu mwaka w'icenda biratugora kugera ibyo birasi kubera kandi n'abanyeshuri ari benshi hariho ingorane zimwe zimwe usanga duhana nazo ngaha ku ishure amashure ntiyubatse neza nta sima iriyo hasi hariyo ivumbi usanga iniforume biriko biratugora ku isuku misi yose tuguma tumesa turi no mu ishure ugasanga amatwarete kubera atameze neza ntiyubatse neza Mo- mauvaise odeur kariko karadusanga mu ishure
dufise akazu kamwe akabuloke kamwe gafise uturyango dutanu ku banyeshure amajana ane na mirongo it- na mirongo ine na batandatu dufise ngaha bumva yuko bitugora cyane n'abana tubagora ukuntu bashobora kugira aho bashobora kwiherera bica bisaba rero yuko eh, baja mu, mu mihana itwegereye bigatera ingorane eh, na environnement y'abo bavyeyi iyo miryango iba hafi yacu amazi rero dufise iyo ni ingorane kandi nini dufise no kw'ishuri kandi iyo ngorane irashobora gutuma bagira ingorane kuko baca baja baratoroka kw'ishure bakagenda kuyasaba mu mihana canke bakagenda hariya kwi- hirya kw'ibarabara ugasanga bagiye guhurirayo n'ibindi bibazo twebw'ubuyobozi tutazi intebe nazo dufise kwa yari don ya unicef bari baduhaye mugabo n'izo ntebe iyo imvura i- i- iguye zikanyagirwa kubera yuko eh, ishuri ryagurutse nk'ituro zitatu riguruka umva imvura iguye zaca zinyagirwa ubu rero zi- zinyagiwe zica zisambagurika bikaba bikabagora kuntu abana bandika twariko turiyungunganya kugira ngo bikunde twubake amashure abiri dukwize cycle ya ecofo fondamental eh, turiko turubaka ibirasi bibiri hajya ah, aha inyuma muraza kubibona mugabo eh, harageze ko bitugora kumarira abenegihugu n'ubundi nibo bagifise mu minwe ico kibazo co kubaka turiko turubaka turiko turagerageza eh, tugeze ku nivo ya emetre senkani tuduga aha hoteli
hari ishuri yagiye ihura n'ingorane umuyaga ubomora ababyeyi aribo bitanga bubaka uno munsi kandi turishimye kubona bww mutwiyumvira ko kugira ngo mushike hano murabe aho tugejeje ibikorwa kugira ngo namwe mudufashe
icyo twifuza ko mudushyigikiramo mudufashamwo icya mbere n'ikijyanye n'inyubako icya kabiri n'ikijyanye na ekipema kandi icya gatatu n'ikijyanye no kuronswa amazi meza ku ishuri kugira ngo abanyeshuri baronke amazi meza We call upon every individual organization. We have got something to offer to help this community and these school children in order for them to have a sustainable, better learning environment and infrastructure to do so.
birumvikana ko ibibazo bitari bike byatumye iryo shuri ryubakwa rikongera rigafatwa mu mugongo n'abagiraneza nka BYW reka twumve ibindi byinshi byerekeye iki gikorwa n'iri shure Dalila bimwe mu biranga BYW biri mu byo iyo nkuru yadushikirije ariko bimwe muri byo bikaba byari no mu rurimi rw'icyongereza wotanguruka tubwira ishyirahamwe BYW ryatanguye rite ritunganijwe rite muri rusange
BYW ni urunani rw'urwaruka rwaje hamwe urwo rwaruka rukaba rw'abarundi ruri mu mihingo yose y'isi ni ukuvuga mu bihugu bitandukanye hamwe bifatanyije n'abari mu burundi bashyizeho urwo runani kugira ngo rubabere ihuriro aho bohurira bashobore kuyaga kumenyana bahejeje kumenyana bashobore kubona ibikenewe hama bishobora kubateza imbere bonyine no guteza imbere aho baje bava mu makominote mu burundi nk'uko dusanzwe tubizi ko igihugu cyacu kigikeneye byinshi kandi twese umwe wese mu byo ashoboye afite icyo yoterera ni muri iyo ntumbero twa nyamukuru twahimirije urwaruka rw'abarundi bose bari mu mihingo itandukanye y'isi gushyira hamwe kunga ubumwe tudakumiranye umwe wese mu bushobozi bwiwe kuza hamwe urwo runani mu bisanzwe twita ko rumaze umwaka rukora mugabo twari tugishyira hamwe ukuntu ibyiyumviro ukuntu twokwandikisha mu mategeko yagenga igihugu cyacu yagenga amashyirahamwe adaharanira inyungu zabo cyangwa iz'amafaranga ni ukuvuga ama npos non profit organizations kugira ngo yemegwe n'amategeko muri minisiteri ibigejwe ariyo minisiteri igejwe
ubushyikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu
yego muri icyo gihe tukiri mu kwiyumvira kuko byasaba sitirikitire ikomeye abaza gusinya twariyumvira ati anatanda ko dukora ibyo turashobora kuba turamenyana duhurira muri platiforume iri virituweli ni ukuvuga iri kuri watsapu naho tutari tuzinanye amaso mu yandi genshi ndakireye iyo gurupe watsapu hama turarekrita abo ba jene burunde bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye mbere turashyiramo n'aba jene burunde b'imboneza bari barakora ibikorwa bihambaye ngaha mu burundi bamaze kumenyekana ko bitanga mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu nabo nyine turabazana kuko ntitwashatse kwitwa ko turi abadiyasipora gusa tubazanye muri icyo gihe twari tukimenyana dutangura kuduga imisozi tubigira nka siporo hama umunsi umwe turi ko turaduga iyo misozi nka hayike isanzwe tugwa kuri nyashure turibonye tubona nyine riri mu makondisi atameze neza yari jewe n'abandi bajene bake baba ngaha mu burundi turibonye turarifotora turibaza ati none iri shuri rimeze gute ko rita- ritameze nk'amashuri tumenyereye kubona i bujumbura yikwije yubatse neza yafise ekipima yafise amadirisha akwiye kuko icyo gihe tw- hari mu buruhuko muri 2019 mugabo icyo gihe imiryango yari yuguruye turinjira tu- tubona ntihashemeye turavuga ati burya tuzubaza neza eh, abahaba muri no kominote n'ishure ryatangura tubaze iry'iri shuri uko byifashe turamanuka tura- turatanga mesaje muri whatsapp group duti twabonye ishure vrema eh, ritameze neza ahantu twariko turagira tura- turinonora imitsi muri iyo misozi ihanamiye bujumbura hama rero abandi bajene bo hanze baribonye bati ishure nk'iri riracabaho aho nyene hafi atari kuvuga ngo ni ruguru cyane mu misozi yo hagati duti naha nyene ati ntitunahazi neza ariko twagiye turabaza abaha- abahaherereye ingene yitwa baratubwira ko ari ku musozi bita ndagano nuko nyene ico ciyumviro caje Eh, urumva rero eh, abo bajene baca baravuga ati ati none twokora iki baca rero babicishije kuri jewe n'abo twari kumwe ngaha baratuzeza gusubirayo ishuri ritanguye muri septembre 2019 atigenda mutubarize neza ingene iryo shure ryipanze hama eh, natwebwe nk'abajene nk'urunani rwo- rwo rw'urwaruka rw'abarundi eh, twumve ko hari icyo na kimwe twofasha icyo gihe ntitwiyumvira kuko twari gufasha byinshi ariko twisanze eh, twamaze kuba interese na rijya atari kure cyane ya bujumbura Eh, muri icyo gihe rero eh, byw byitwa ko eh, yari imaze gukora utundi tuntu duto duto nko gushyigikira nko gushyigikira abantu bashyikiwe n'umwuzure wo kuba interekwa naho nyine twararezinze amafaranga hagati yacu urumva ni muri ka ka watsapu gurupe bwabo icyo nicyo kintu eh, byitwa ko cyaciye iki- igikorwa kinini cya mbere twaciye duhurirako rero urwo runani ruca rugumaho Eh, noneho kuko izina ryari ryamaze gutorwa eh, mugabo twe turavuga ati marge ariko tutaraja kwiyandikisha tukaba dufise intumbero yu- yu- yu- yu- yu- yo gushigikira igihugu twavuyemwo le communauté muri mu kwi- mu kwiteza imbere ni kubera iki none kitoba ikintu marge ko tutariyandikisha nk'urunani rubuzwi kubera ko ata- tuto- tutobwira n'abandi bajene bose tubereke ibiriko biraba duhereye aha nyene hafi eh, eh, ahantu twaro- twabonye rero nuko eh, bw vyitwa yuko yagiye hamwe iratangura icyo gikorwa ndumva ko ari ibintu biteye igomwe uko kuntu urwaruka rw'abarundi ah, bari mu burundi n'abari hanze bifatanyije bagakora iki gikorwa ah, gishimishije kandi ah, kitoroshe Ah, mukaba mwaragiye hamwe mu buryo bwumvikana ko ah, butunganyije neza kandi burimwo umwumvikano wo gushaka guteza imbere igihugu cyabibarutse reka duhindukire ku mushinga nahe ndabazaniye Eh, mushinga nahe lambert mumaze igihe kingana gute mwigisha aho ku ishuri rya ekofo urugwaruka rwagendeye rukabona uko byari byifashe rubona bidashemeye bidakwiye kuba uko onye we wari usanzwe uhakora igihe kingana gute jewe ndamaze imyaka ine ndakorera nahaje mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi eh, imyaka itatu murantunga imyaka itatu ndakorera naje mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi nasanze abanyeshure bigira mu masomero atameze neza n'amasomero atarasize isima hasi atarasize isima ku mpome intebe kubera yuko nk'uko umuyobozi yabivuze yari ingabirano twari twahawe na unicef zari intebe zari zikozwe mu makarton hanyuma rero harageze igihe imvura iguye amashuri yaguruka bivanye n'ukuntu atari yubatswe mu buryo bukomeye za ntebe zinyagiwe ziravunagurika abanyeshuri bakabura aho bicara nisanzwe amashure atameze neza aho mm, amadirisha atariko usanga abana bariko bariga bari mu makonisiyo atameze neza naho rero bashaka kubona abagiraneza baje batangura kubifasha
birumvikana ko kumbure indongozi z'ishuri zishobora kuba zarakoze ibikorwa bitandukanye byo kugira ngo bagerageze gusananura kubaka ibi birasi byaba byaragiye biraguruka nk'uko twabyumvise mu nkuru hari abagira neza mu baba mwarituye nk'ishuri uwuzi cyangwa abayobozi baba barituye muri icyo kiringo cyose ibyo bibazo byagiye biraba kuri iryo shuri byoba byagiye biragenda gute mu kugerageza kuryubaka neza hama ntibyakunda gushikaho BYW iza ikagerageza gute
dusubiye inyuma gatoyi ishure rigitangura ryari ryubatswe mu matafari y'inombori amatafari adaturiye adahiye buke buke ababyeyi bafite hamwe na twebwe abarezi n'abajejwe intwaro baduha amatafari baduha amabati twaragerageje kubaka ishure ry'amatafari ahiye nicyo cyatumye agira ibyo bibazo ariko rigurutse komine yaradufasha ikaturonsa amabati hanyuma ababyeyi nabo bakaca biyungunganya bakarondera ibiti imbaho tubasigaye tugasakara mugabo ishure wasanga atari ishure isomero ribiri ryiza abanyeshuri bashobora kugira bashobora kwigiramo hanyuma bashobore no kumenya uko biga mu makondisiyo ameze nabi intebe zaravunaguritse bashobora gutwara n'umusonga bivanye n'ukuntu amakondisiyo bari mu kwiga
birumvikana ko bitari byoroshye cyane cyane ko nk'uko darila yabivuze abenshi badakeka ko rishobora kuba ryari ryifashe uko ryari ryifashe cyane cyane kuri ubu rwaruka ruba mu mahanga akenshi ntigwiyumvira yuko ibibazo nk'ibi bishobora gushikira amashure cyangwa abana bakaja mu bibazo nk'ibi mu gisagara none tugarutse kuri iryo shirahamwe BYW mwari bwumve ibikorwa nk'ibi by'urwaruka rw'abarundi baba mu mahanga baza gufasha aho mwari muherereye agomba amasukotore gatoyi iryo shuri ntiriri mu gisagara cya bujumbura muri bujumbura rirari riri hejuru ku misozi ananiye igisagara cya bujumbura byw bari bakumvye ibikorwa ryakoze byanabivuze byarira yuko ishyirahamwe rishasha hanyuma twe twaranezerewe cyane tubonye ishyirahamwe ngiri rigize impuhwe rikaraba bakabona abajene batoyi babo amakondisiyo bariko barigamwo bakavuga bati reka turabe tuze kwifatikanya n'ababa mu karere muri misungararo twubake amashuri ameze neza aho abana biga bameze neza kuko bari bariga amakomisiyo ameze neza n'umwimbu uteza kumera neza n'ahandi ho wasanga imvumo ndumo hameze nabi cyane rwose ukuntu abanyeshuri bariko bariga ntibyari byoroshye natwe uko abigisha twarabivanye n'uko kuntu abantu hari haba hameze
nsure mpindukire kuri dalila ukwegeranya uburyo bwo kugira ngo mufate ibi bikorwa mu minwe byari bikenewe aho mugiriye aho hantu ni igiki wabonye gadarira cyari gikenewe cyane uburyo mwabwegeranyije gute byari byoroshye kugira ngo muce mwegeranye uburyo vuba vuba mushobore gutangura icyo gikorwa cyo gufasha yego ntibyari byoroshye ntibyari byoroshye namba urumva ko twaciye turi muri iyo siporo hari nko ku munani turarindira mu kwezi kw'icyenda ishuri ritanguye turavizita rero turabaza umuyobozi turamubaza ati twaribonye iri shuri mu kwezi guheze turi ko turaharengana none bimeze gute ko twabonye hameze uku aratwicarika aratubwira byose nyine historike aranatwemerera ati muraza mufata akavidewo nimba hari icyiyumviro mwaba mufite cyo kwerekana ingenereye ibintu bimeze twe twamubwiye ko tutariyungunganya ati amafaranga dufite ngo yari mu kigega si ishyirahamwe risanzwe rihari rifite amafaranga mu kigega cyangwa ababayeri yabitse kereke ko hareshya tugenda ngo duce dutora ngo tuzane twabanje kumubaza le priorite kuko ibibazo byari byinshi mugabo umuntu afite ahahera twamubajije ati uravye tugiye tugakubita inzira ifunze tugasaba hirya no hino kandi noneho tugahera tugahera ku buryo twebwe nyine dufise mu mifuko yacu ubona ico ico twobakorera ca mbere co bikihe nka nk'ugwaruka Eh, ati ati ntimudusabe byinshi twe twe mutubwire ibishoboka hama petetre abandi bagira neza bazoza bunganira twe tugomba kugenda dukoze kimwe muri byo ndibuka icyo gihe nta matwarete bari bafise nibaza ko muri expose yabivuze yaba abahungu n'abakobwa basangira uturyango tubiri mugabo amatwarete yubatse ukuntu kudashemeye yama nayo nyine yagurutse ku buryo imvura iguye wasanga yashobora gukura hama aratubwira ati nk'iyo ni priority nta mazi bafise kuri iryo shuri nayo nyine yari priority mugabo atubwiye ati hari ukuntu dufise ibirasinzwe namwe murabibona mwabiharuye ni kimwe gushika ku ndwi all cycle ya ecofo ikenera ibirasi icenda kugira buri kirasi kibe gifise aho bicara bakigira urumva barashafuringa barakuranwa bamwe bakaza premide kugira basangire ayo mashuri indwi nayo nyine aratubwira ko ari priorite priorite zibaye zitatu twaciye twebwe tuvuga ati ahubwo priorite nini kugira ngo abana bo mu w'icenda kuko niho bari bagitangura gukoresha tesite nasiyonale ijya yo mu w'icenda iyo bita konkuru nasiyonale niho bari bagitangura kuyikoresha kuri iryo shuri uwo mwaka turavuga hako abaneviyeme bicara nabi reka twebwe twiyemeze gufata iyo priorite yo kubaka ibyo birasi bibiri kuko twabona hariho fondasiyo kereke pari mugabo ifite akamiro gato idaheze ni ukuvuga ko hariho niho bageze uburyo niho bari bananiriwe ababyeyi bo muri icyo kibano cyose bavuga ati twereka dufate iki na rigihe yari yamaze kutumenyesha ati hariho abandi bantu baje kutubaza irindi shyirahamwe ryaje kutubaza ibintu bya twarete ati ndibaza rero ko twarete vuba vuba bazoza kuyidukorera kandi ikatugira n'imana mu gihe twari ko turahavisita tugira evantuweri y'amabezuwe iyo kuheraheza iyo kurehabilita ibyo bigarasi bibiri bya witiyeme na neviyeme ni ukuri twaciye tubona iryo shirahamwe ryitwa rayiti tu pureyi rize nayo gutangura ibikorwa byo kubaka iyo twarete kuko umuntu wese arazi ko lijene la manke dijene y'asenismando baze ari ikintu ari ikintu nyamukuru iyo usanze abantu batagifise aricyo wihutira tucado rero duhigwa duhishije iryo shyirahamwe rikarikora twarete buroke y'amatwarete natwe rero ubu muri demire venti amajya mu kwa gatandatu duheraho kuri iyo fondasiyo y'ibirasi bibiri turavuga ati reka rero tugure ibikoresho byose turabyemvantoriya tuvyemvantori turavuga ati muri ayo mafaranga ni menshi nayo dufite mu kigega reka tubice mu bice tugire amafazi duhere kuduza impome gushika kuri nivo ya twatire hama tugezaho anatanda kubera twari tuzi bari batubwiye yuko nimwagera kuri twatire leta minsi yose yama ica irungika amabati yama ica itanga amabati barabizi yuko amashuri yubatswe n'amakominote bababwira ati nimugeze kuri nivo ya twatire hama musaba amabati muri komine hama komine irekura amabati mugabo rero urazi yuko inzu inyubakwa y'ibirasi bibiri kandi bino birasi ni ibirasi bisa amamezure manini vrema byasabye ahubwo faze ya mbere duhejeje tuguza amatafari ahiye isima umusenyi kwanza umusenyi mwinshi wavuye mu nangwa waseha abanyeshuri n'ababyeyi na twebwe nyine urwaruka ruri mu burundi rwaritanze cyane mu kujya kuri siritere n'udashoboye kuzana uburyo bw'amafaranga ngo yisope yatanze ingufu tumaze rero gushikana iyo twise faze e yari gushikana kuri twatire duhejeje amabati imbere y'uko aboneka cyadusubira rero igikorwa cyo kwegeranya uburyo novuga ko cyari igikorwa kigoye mugabo kubera abantu bari bamaze kubona videwo burya amashusho aravuga iyo wamaze kugirira abantu videwo ubereka the need besoin ni ukuri basigaye batwitabira iyo gurupe yari imaze kuba irimo abajene bagera nko kuri sa katorove bisanga mu bihugu bitandukanye si ukuvuga ko abajene b'abanyeshure ni bake baba bamaze kuja mu makariyeri yabo bafise income mugabo uwo ari we wese yarashoboye gusokorora icyo afise ataravye ngo basanze yuko kino kintu cyabahamagarira bose gutanga umwe wese ndibuka ko hari abajene muri amerika anirankunga arongoye reunion 257 yaradufashije muri icyo gikorwa cya fundraising muri diaspora na rijya twaciye twiyumvira ko yoba coordinatrice w'ibyo bikorwa muri diaspora asanzwe ari na coordinatrice wa BYW muri diaspora yaradufashije cyane mu kubwira urwaruka rw'abarundi bari muri amerika mu mihingo mu ma states yose ati hariyo igikorwa twiyemeje wewe nka wewe wogitera gute umwe umwe wese twarashoboye kuronka uburyo bugera kuri 5000 dolari 5500 dolari amerika yavuye muri amerika gusa hariho n'abandi bagize amafundraising ntuze concert ni ukuvuga nka dj burundi n'abandi baririmbyi b'abarundi bari muri amerika barashoboye kugira utuntu ku ma youtube aho bafundraisinga live on, on, on instagram ubwo buryo bamaze kubwegerana babucisha kuri yani ani nawe ubu uri mu burundi nawe nigerarinjejwe kubwegeranya ubwa mu burundi urazi ko abajene benshi ngaha badakora benshi ni ukuri twarajyanye siritere bakavuga ati nimba je ntatanze amafaranga yavuye mu mufuko reka nanjye ntange ingufu turi samdi twama turiyo turiyo dukora dufasha abubatsi urumva mu burundi harashoboye naho nyine kuboneka uburyo burenga mil dolari hama tubushyize hamwe urumva ko ari uburyo burenga si mil dolari ubwo buryo rero nibwo twashoboye gukoresha turabukoresha mu kugura ibikoresho turigabura turashyiraho uwujejwe poroje yose uwujejwe kujya kugura ibintu na jewe na supervisa kuri nivo yo hejuru bose kugira ngo byose bigende neza urumva rero cya turatangura rero phase two yatanguye phase two yatanguye mu k'umunani tutimajini imbere y'uko abana mu kw'icyenda muri uko kw'icyenda batangurane sikorere nshasha niho phase two yatanguye cya turanshena ni ukuri twarakoze ibikorwa mu ndwi zine mu ndwi zine n'inusu ni ukuvuga mu kwezi k'umunani no mu ntango imbere y'uko amashuri atangura muri uno mwaka twari duhejeje leta ya vodofinisaje byose ni ukuvuga gushyira isima gusiga amarangi ni ukuvuga ikarabasi nk'umubyeyi sinzi ingene ifite kubaka bimeze ariko urumva ibyo birasi bibiri twabikuye hasi leta ikiraduha komini ikiraduha ayo mabati cya turasakara noneho no muri andi amafaranga kubera yari yasagutse ko duhejeje kwekipa kuko twavuga ati ntitwubaka gusa turakeneye intebe z'abanyeshuri ububati babikamwo ibitabo urazi ibintu byose biba muri classe moderne classrooms ziri moderne modern classrooms byose twarabyikifiye turabikoresha amadirisha ibiyo urumva turahagira haratandukanye n'ibyo birasinzwe bindi byari bihasanzwe hama amafaranga yacagutse ko twaciye turaba n'ibiro akabiro bito kari akabiro gatoyi direkiteri yakoreramwo turavuga ati nawe nyine nk'umuyobozi yize amashuri ntitwokubakira abana hama hakenewe ko bajya muri direkisiyo basange nawe yicaye muri rya vumbi nyene nawe nyine turavuga ati aya mafaranga asagutse ko nariga ibikoresho bikihasigaye nk'umusenyi gravier amabuye turavuga ati nawe nyine ako kabiro tugende tugakoze hama ibisigaye turavuga ati aho tugeza naha ntiturabibashikiriza ariko urumva ko twakoze ibishoboka kugira mu kw'icyenda umwaka w'ishuri utanguye abana bo mu munani no mu w'icyenda baze bicara mu birasi byabo bitunganije bimeze neza rero mu ncamake ni uko uburyo bwegeranyijwe bwavuye muri buri mujene we yitanze agakora nka fundraising concert kuri instagram abantu bakaloginga in twarakoze n'ikintu bita gofundme page ariko nticabyaye umusaruro mwinshi kubera murazi muri ibi bihe vya covid abantu bitangira ibikorwa hirya no hino ku isi baragabanutse benshi bari focused mu bintu bya covid nuvuga rero ko amafaranga menshi yavuye mu mifuko y'urwaruka ruri hirya no hino ku isi bafatanije n'abari mu burundi abari mu burundi bo ko bari kuri tere bo batanze n'ingufu zishemeye yego umwe wese yatanga icyo ashobotse birumvikana radiyo ijwi rya amerika isamiranire washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kuri uno munsi turi ko turaganira n'igikorwa cy'ishyirahamwe byw burundian youth worldwide kiyobowe na dalia dalila nimpagaritse umurundikazi ariko arayobora urwaruka rw'abarundi bari mu mahanga n'abari mu gihugu hagati mu bikorwa by'iterambere mu gihugu cyabibarutse kaze neza rero mwese mu kiganiro tumire amate turagaruka nonge kubaha ikaze mu kiganiro muri isanga turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tugira buri munsi nk'uko bisanzwe turi muri wa mwanya wo kuganira n'umufasoni dalia dalila nimpagaritse umufasoni dalila nimpagaritse kumwe n'umushingantahe lambert ndabazaniye bari mu bikorwa byo kugerageza gufasha ishuri ekofo bari mu bari mu bariko baradusigurira ibikorwa byakozwe ku ishyirahamwe ekofo ndagano riri muri bujumbura rirare aho bita mu isare rero hakaba hari icyo gikorwa cyo gufasha kunagura ishuri ekofo ndagano riri muri ako karere biheruka gukorwa n'urwaruka rw'abarundi bari mu mahanga n'abari mu gihugu hagati duhindukire rero ku mushinga ntahe lambert nk'uko mwabyumvise dalila yasiguye uko uburyo bwegeranijwe kugira ngo ishuri mukora ko nk'umwigisha rishobore kunagugwa rishobore gufashwa kugira ngo abanyeshuri urwaruka rushobore kwiga mu buryo bushimishije mwumvise gute none kuri ibyo bikorwa byari ko birakorwa n'urwaruka mu kibano byakiriwe gute kumva yuko nk'amafaranga angana nk'ama nk'amadolari ibihumbi bitanu byari ko biregeranywa n'urwaruka ku isi yose mwabyakira gute muri icyo gihe kuri mu kibano twaranezerewe ku ishuri turanezerwa abanyeshuri baranezerwa abarezi turanezerwa cyane no kubona abo bajene batwubakiye inyubako z'iraho ku buryo abanyeshuri biga neza abanyeshuri bari muri iryo shuri baranezerwa cyane tukaba twiteze kandi yuko n'umusaruro imfunguru nasiyonari y'umwaka abanyeshuri bazomenya ari benshi atari benshi cyane kuko umwaka uheze twari twamunyesheje kuri mirongo itanu ku ijana twizeye yuko uwo mwaka tuzomenyesha abanyeshuri benshi bivanye n'uko kuntu biga bigira ahantu hameze neza bicara neza ego birumvikana nk'umurongozi w'indero birakunezera nawe kubona urwaruka rushobora kumva rumeze neza mu buryo bwo kwiga kugira ngo nawe nyine ushobora kubona umusaruro nk'uko bivuze none darira zimwe mu ntambanyi mwagiye murahura nazo kugira ngo iki gikorwa gikorwe zari izihe mwagiye murazikemura gute mwifatanyije n'abigisha abayobozi mu kibano urwaruka ibibazo byari nk'ibi
ego ibibazo ntibyabuze ariko iyo umuntu yihaye intumbero yiyemeje ati kino kintu uko biri kose ndagikora kandi ndagishyitsa ku musozo kuko urumva uba wagitanguye ntushobora kugitera uko biri kose urahangarana izo ntambamyi intambamyi twaronse cyane cyane ni uko haraduga amabarabara ajyayo yameze nabi menshi yarasambutse rero uri kurajyayo ni haruguru ya gikungu urumva yuko ari ujya musozi nyine uri uri mu nyambo zone nyambuye mugabo hari imisozi iduga cyane rero ko twese nta buryo twari dufise bwo gukoresha imiduga kujyayo kenshi niyo resamdi ntwaye l'equipe de jeune bagera nko kuri 15 a 20 tugiyeyo gufasha abubatsi twarahayikinga nyine tukahaduga hariho bamwe bamwe byananira bigabananira tukabarindira kuko haraduga cyane iyo ni intambamyi ya mbere hama muri kijya kibano hari ukuntu kubera hari muci murazi ko mu k'umunani imvura ntibiragwa hariho ukuntu nta mazi ahari nakubwiye ko no ku ishuri nta mazi ahari urumva amazi twarinda gusaba ababyeyi baharereye abana bakuze urazi ko mu burundi umwana yakuze avoma tugashyira ibingurunguru kugira ngo abubatsi baze kuronka amazi yo guponda yo guponda yo kuvanga isima iki twasaba yuko baza baraza basuka aho hantu rero iyo bayakura haba ari kure haba ari mu myonga amajya ahajya cyane ku ibombo ku mabombo pibulike mugabo ni make kandi nayo nyine yarakama urumva nababwiye ko twigeze no kujya gusohera umusenyi muri faze ya mbere tuduza imome turajya guseha umusenyi mu ntahangwa haraduga cyane n'abanyeshuri bakadufasha n'ababyeyi haragera igihe rero muri fezi tukora ko hari kwakiserera urazi iyo uri ko uranivera kugira ngo ushyiremo isima hama utere utere isima indani ho ukenera umusenyi mwinshi twaragiye mu kamenge turapatana hariya ku ikariyeri turapatana n'abaseha amabuye abaseha garaviye n'umusenyi ariko ibeni yose yaza baranatudugiriza ko ariko n'ibeni yose yahashika ntiyagaruka byasaba yo tuguma tugenda gusaba ayandi mabeni kuko twarakoresheje amabeni atari make y'umusenyi iyo ni intambamyi twaronse ariko twagumye turwana nazo yatwankiye kugaruka tukarondera uwundi uburyo bukaduga bakatudugiriza ko ariko tuguma ko urumva hariho ntitwovuga ko ababyeyi baduteranya ibikorwa oya n'ukuri mugabo urabye benshi bajya bajya kwisuma mw'ibujumbura benshi bazi no ni komino usanga irimo abamaso bubaka kenshi n'ibujumbura rero twaca twikora ku bamama gusa abamama nabo ugasanga urumva mugabo bari bafite umutima wo kudufasha kuko babona ko turi ko tubazanira iterambere ry'abana babo mugabo ntibyari bikeneye cyane kuko amafaranga twaca dukoresha mu mafaranga yo gusehesha ibyo bintu urabona nk'ubu intebe mu guseha izo ntebe zijyayo harageze igihe bakazishikana munsi y'umusozi hama tukariha abakarani bakabyikorera amadirisha ibintu byinshi byakoreshejwe mu gusonga ku mutwe urumva tukabariha nyine babisomba ku mutwe bakabijyana bakabishikana mugabo akazi kugira akabandanye urumva hama urumva abajene twaca tubamotiva tukagura amazi tugenda dutwaye akavuna musase abagiyeyo bari ko barimba umusozi kugira ngo turotware y'imbere y'ishuri iboneke abo bose byasaba yuko tubitaho kandi bumva umujene ntiyoduga ngo ashikeyo hama yirigweyo hama ataca afunguye mugabo byose twarakordonye turakorana en close collaboration tugakomunika cyane tubikishije muri iyo whatsapp group tukavuga ati turakeneye ibi n'ibi n'ibi ni bande bari disponible kuza ni ukuri gushika turinde duheza abajene benshi benshi twaranabyanditse muri raporo turanabashimira tumaze iminsi tugirana n'ibintu bita byw get together members in burundi kugira tubashimire tubereke ibyo bakoze tubibereke ku mashusho ko twahejeje kubera hari abahaheruka hacubakwa mugabo uwaze uno munsi n'aho atagaruka yaramenye ingene ibikorwa biriko birabandanya urumva mu ncamake kandi ni ukuri abenegihugu b'aho hantu muri ico kibano twabikoze baratwakiriye twabikoze neza kubera batwakiranye igishika kuko iyo iyo batwinuba ntibadufate neza cyangwa ugasanga tubaronsa intambamyi iyo ariyo yose uretse ko ata ntambamyi n'imwe yabaye depuis lo début jusqu'à la fin y'inyubako ntibyari gukunda mugabo tubashimira cyane cyane yuko batwakiranye neza bari willing kudufasha kandi twari twabamenyesheje yuko ni uburyo buvuye mu bajene si uburyo bwinshi cyane bw'ikirenga hariho ibikoresho bimwe bimwe twashoboye kongereza ko kubera nabo badufashije ugasanga aho twari kuriha amafaranga duciye nk'ubu ni ukubwira akarorero abana badufashije kuvoma cyangwa umubyeyi wese azi ko harereye yatuye indobo zibiri bido zitatu zine yaranditswe kuri lisite ku buryo umwaka w'ishuri utanguye uwo wese yadufashije kuvoma yarahawe ibikoresho by'ishuri uca wumva ko amafaranga yabaye eparinye yaciye agaruka kubagurira ibikoresho by'ishuri mugabo kari agashimwe utavomye ntiyaronse niko twabikoze kugira ngo tubamotive kugira ngo n'umugiraneza azogaruka kubaka gusanura ibyo birasinzwe bisigaye baze bamenye ati tutabafashije ibi bintu ni iby'iwacu urumva twizeye ko nuko rero nuko ibikorwa nyamukuru byagenze izo ntambamyi nkeyi twaronse ariko izo urabye ukompaye ni nkeyi vema ntacyo zabujije yego nk'uko nako navuga nti kumbure n'abataronse akaryo ko gufasha ubutaha bazofasha mu bikorwa bigiye kuzobandanya biba by'ishyirahamwe ryanyu cyangwa n'ayandi mashyirahamwe bazokwikubita agashi cyangwa bazogerageza kumenya ibiriko birakogwa nabo nyene bifatanye eh, muri ibyo bikorwa nabo nyene bashoboye gufasha kuko bibagaruka ko uko biri kose uh, tugarutse ku kibazo warushikirije uh, tubaze mushinga nahe ndabazaniye ku cerekeye amazi mushinga nahe Lambert ico kibazo muri iki gihe cifashe gute eh, coba carakemuwe uh, ikibazo c'amazi muri iki gihe ku ishure ryanyu cifashe gute
ikibazo cy'amazi n'ubu ntikirakemurwa gusa dukikije ku muyobozi arongoye ishuri twaratanze raporo muri komine turabwira mutantere yuko umudozi wa ndagano hari ikibazo cy'amazi asanzwe abizi n'abashyiri b'imishyirahamwe by'imbukira asosiyasiyo pour developement de nyambuye barakizi musantere ejo bundi ubundi bireze yarahishyikiye yarakibonye rero ubu turindiriye turarindiriye hagati ya ya byww cyangwa adiminisitirasiyo musantere yuko ikibazo icyo kibazo gishobora kuva mu nzira twizeye yuko abagizwe nk'aba bashobora kuronsa nk'amatiyo cyangwa ibyo natwe kubera turi mu iterambere rusange wari umwenegihugu wese ategerezwa guterera twese twiteguye kwimba imiferege cyangwa twicisha amatiyo kugira ngo ishure yonke amazi meza
nka wewe uhakora umunsi ku munsi ubona nk'abariko baratwumva bo kwifuza gufasha twanabyumvise no mu nkuru ariko bashobora kuba batabyumvise neza ikibazo cy'amazi iyo kidahari ku ishure bimwe mu bibazo bihari bikomeye ni nk'ibihe bituma iterambere ry'indero ry'abana ritaba hari ikibazo cy'amazi
kuri icyo kibazo cy'amazi kuko haragera igihe nk'abanyeshuri nk'igihe gihera nk'imbere mu ki aho abanyeshuri usanga bafite ikibazo inyoterwa bakaza kwambamba barondera amazi hirya no hino rimwe na rimwe batayaronka ibyo usanga cyane nk'abanyeshuri bariko bariga inyuma ya saa sita imizi barashobora kuba banyotewe bivanye n'ukuntu ikirere kiba kimeze bakata bagira ikibazo ibyo biri mu bintu mu ntambamyi umunyeshuri agira iyo ariko ariga kandi na twebwe nyine abarezi biradushyikira kubera ko turavuga umwanya muniniya bakenera amazi tunywa igihe bitera ikibazo mu kazi kacu ka minsi yose birumvikana dalila icyo kibazo nk'ayandi mashyirahamwe cyangwa iryo ry'iwanyu cyoba ari ikintu muri ko muriyumvira cyangwa ngo baba mwarashoboye kuryakara ayandi mashyirahamwe mukorana kugira ngo mugerageze gufasha kubwikura mu nzira
ego urumva tukijya kugira videwo ya mbere ya mbere yo mu mwaka waheze kugira twereke abandi ibibazo nyamukuru bihari hariho infrastructure ukuntu yari iteye hariho manke d'equipement hariho n'icyo kibazo cy'amazi n'amatwarete byari ibibazo nyamukuru bine icy'amatwarete cyarakemuwe cyakemuwe n'ishyirahamwe bita right to play hama twebwe kubera tuzi ko hirya y'ishuri hasanzwe hari hariho ibombo public ni ukuvuga yuko n'amatiyo yakenewe kugira ngo bakwega ayo mazi bayashikane ku ishuri baraduhaye umupurombye aratugirira devi devi irahari twe turayifite nka byw kuko igihe twagira conception y'iyi project yagaruka ku mamiliyoni arenga amajana abiri y'amafaranga y'amarundi mugabo rero urumva yuko uko umugira neza aza akamorsera agafata agafata agace kamwe akakarizoluva bigenda biragabanuka icyo kintu cy'amazi rero bavuga ko gishobora gutwara gutwara miliyoni icumi z'amarundi hama turavuga ati twege rero ntidushobora kubikorera rimwe kubera iki kintu twagikoze dukorera mu mifuko yacu mugabo dukoresha ayo dufise ayo tudafise ntayo tuba dufise ko ari ishyirahamwe rishasha ritararonka uburyo reka tujye kubadodorera ahandi icyo gihe ndabwira diregiteri ati nta kuntu wakwandika ikete usaba ubufasha bw'icyo kintu cy'amazi ku ishyirahamwe ryitwa wota amazi risanzwe rikorera ngaha mu burundi byo mu nshingano zaryo ni ugushikiriza amazi rekominote amatanki y'amazi ibintu nk'ibyo amareservoir kugira ngo abantu baronke amazi meza abo banyeshuri ndakubwire amajana ane na mirongo irindwi bahiga ukunda gusanga mu makarase baje batekeye ububido ububido bwa senke litire baza babufise n'igikombe kugira ngo bakeneye kunywa bace bakoresha ayo mpamvu abanyeshuri baza bayatekeye bakicarana nayo munsi y'intebe hama ikindi nacyo mbona porobuleme y'amazi yategereza kuba priorite uwo ari we wese ariko arayumviriza murazi yuko turi mu gihe cya kovide rayiti tu peyi yaragerageje irabaha amasabune bahejeje kubaka ayo matwarete barabaha na za ndobo usanga ziri hose kugira ngo baze barashyiramo amazi yo gukaraba ariko amazi adahari izo ndobo n'ayo masabune bibapfa kubusa kuko umwana yahejeje gukoresha akazu ka sugumwe naho nyine arakenera gukaraba urumva kugira ajye amamikorobe ntamugume ko ngo ajye kuyaha uwundi hama uca usanga indwara zivuye ku isuku rike ryo mu maboko zakorera n'amacinya ugaca usanga amadiyare uca usanga batangiye kuyahanahana urumva urumva ibyo byose cyane cyane mu iyo imvura igwa tugira imana n'uko bubatse ayo matwarete ariko ndibaza ko kare bitaborohera izo twarete amazi yashobora gukura urumva amazi y'imvura ugaca usanga imyanda petetire urumva ntibagira amazi bakaraba waba utagira amazi ukaraba cyangwa unywa ibyo bintu si byiza na gato ni ukuri jisika meza turarindiriye ko hari iryo shyirahamwe twashoboye gusaba bo kwishyura hama turindiriye mugabo urabya abajene iyo bamaze gukora ikintu kimwe ugasubira kugaruka ati nimusubire muterera ayandi mafaranga angana kuri uru rugero biragoye muri bino bihe vurema siniyaza ko byw icyo kibazo tuzogikemura cy'amazi mugabo turashobora kubandanya dusaba turobinga ku bandi bagira neza ati ikibazo cy'amazi kuri rino shure nimba hari ugishoboye naze akidufashe turiteguye nuko twebwe ari nk'umuntu atari siritere aducisha ku buryo hama tukamuha raporo ko cyakozwe tukamuha mugabo kikava mu nzira hama ekofondagano nayo ikaronka amazi ari potabule meza yo gukaraba no kunywa nk'ayandi mashuri
ndabashimiye cyane rwose rero batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi mwashoboye kudufasha kumva byinshi bijyanye no gufasha mu rwego rw'indero ry'urwaruka mu burundi n'ibikorwa muri mwo byo kugerageza gufasha muri urwo rwego ndashimiye cyane rwose umushinga nahe lambert yashoboye gufata kano kanya ko kuganira natwe twumvise bimwe byashikirijwe n'umuyobozi w'ishure tukaba twashimye ko nawe nyine yafashe akanya ko kutubwira ibindi bijyanye no kuba umwigisha kuri iryo shure mushinga nahe lambert nimwe mufise akajambo ka nyuma dusozera mbere y'uko tunaha n'ijambo na madame daliriya nawe nyine ijambo ni rwanyu
yego murakoze turateye intege cyane ishyira hamwe byw ku gikorwa bakoze barakoze ibintu byinshi hari ibyo letavuze guha abanyeshuri cyane cyane b'abakobwa udukoresho bakoresha mu gihe bari mu mihango kugira ngo abanyeshuri ntabwo bagira amakomplekisi bariko bariga basange bakagira ibindi bibazo baradufashije ibintu byinshi amashuri mu mashuri abiri baratanze intebe zishyira kuri mirongo itandatu barashyiraho utubati tubiri bashyira na umwigisha shyiraho imeza ishobora gushyira ku bitabo turabatera intege bamwe bakora uko twaba twiteze yuko bazakora ibindi bintu byinshi n'ibirasi bishyira kuri indwi bisigaye bizere yuko bazabikora neza babitere isima ku mpome no hasi kugira ngo abanyeshuri bave mu mukungugu bigire ahantu hameze neza kugira ngo umwimbu uzogende neza murakoze murakoze cyane reka duha akajyo na madame nawe nyine n'impagaritse dalila ashobore kudusozera kino kiganiro ashobore gushikiriza akajambo ka nyuma
egewe nukangurira urwaruka rw'abarundi ruri ku isi yose kumenyerana gukorana n'abari ngaha kuko bari hanze ntibamenya aho igihugu kigeze n'ibikenewe no muri domeni zahi boza gufasha ariko rero ni ugukoresha ubumenyi bwacu tugashyira ingufu hamwe n'ibyiyumviro byiza kuko urugwaruka turiko turakorera hamwe ni mboneza umwe wese mu gisata mu gisata abishoboyemwo urumva ni mboneza urumva nitwe turi nitwe turi mboneza z'urwaruka ruzoza kandi genda babwira ko uburundi dushaka kubaka dushaka kubona ejo ruhera kuri ku nguvu zacu turiko turatanga ubu urumva ni ukuvuga ko bw ntiri muri development communautaire gusa twese turiko turarondera imigambi imitahe dushire hamwe dukora ikintu noneho tutarinze kuzeyinze n'abagiraneza urazi ko kuva kera twama tuzeye amashyirahamwe mpuzamakungu yarumika ibifaranga natwe dukore oya iyo mentalite ni ukuyivamwo ukavuga ati jewe mu buryo buke mfise nubukuza gute kuko iyo umaze kwiteza imbere wewe nyene uraronka n'icyo utanga urumva bw niyamara kubishyira hamwe rikomeye rifise uburyo twenyine twaronse mu bikorwa turi ko turinjiza by'iterambere natwe rero icyo tuzosagura ko tuzokwama twidantifiye mu gihugu cyose ni kominote zikeneye iki n'iki haba gusanura ibitaro gusanura les infrastructures de senisement de base nk'uko nabikubwiye gusanura cyangwa kubaka meme les centres communautaire hama kuko niho tuba turonkana n'abo bavuye hanze iyo baje aho bashobora gukorera bisanzuye urumva kuko twese bumva iterambere ry'igihugu riraturaba kandi ntitubama dushyira byose igikorwa cyose kuri leta leta ni twebwe urumva jewe nicyo kintu nyamukuru nshikiriza urwaruka ruratwumviriza nimba utari bwamenye ko burundian youth worldwide ni la jeunesse burunde la jeunesse burundaise du monde entier turi ngaha turamaze kubaho turiko turasaba impusha kandi vuba tuzoza turashikiriza imigambi hama uwiyumvisemwo akaza nawe akifatanya natwe murakoze cyane uyu yali dalila nimpagaritse umuyobozi w'ishyirahamwe burundian youth worldwide mu gikorwa cyo gufasha ishuri ekofondagano n'ibindi byinshi barimo byo kugerageza gufasha nk'urwaruka ku isi yose ndabashimiye cyane rero mwese mwafashe kano kanya ko kuganira natwe no kumva kino kiganiro tubifuriza umunsi mwiza no kubandanya mwumviriza radiyo mukunda radiyo ijwi ry'amerika